everyday tori we dey make sense. well done o dis na everytori for leadership tv na me o your one and only be as e dey be abiolebe dey here o winifred full brand. my pipo na well done o ah na good afternoon today we come prepared o no, i no comot just na shoot man for our tori and na only that one i go chop you know i i keep my fingers crossed when i no go mouth because we come prepare. Eh, Kunle dey here o oh, Mr Example. You say um, one and only you dey I know plenty people wey dey <laughs> dey here. Name another one. I know plenty people wey dey dey here na. My people we <laughs> welcome una to our show today. We thank una say una dey always dey with us. Like I always talk, una don dey become faithful followers. Uh, we thank una. We don learn with another um, interesting story we don't bring for you today. Just stay with us. You will enjoy us. You are welcome. My people, now welcome. Oh, today eh, we carry on that story. Come, oh, hmm. this one, eh, as we talk eh, every day, this one too concern everybody. Oh. This one we come dey ask, say, what the difference between picking up nowadays and picking up the fully time that time? that would be awesome. Because between now you would pass. you know, simply here for year. <laughs> Eh, eh, that's why I say for your time now and uh, nowadays. Uh, okay. uh, so it be the difference. So because we call look at now, you can now like that time when uh, we did small, even our mother did small. That time now uh, Eba, we have our own tea and bread. But because of nowadays now, we take tea and bread. We even tell the kind of thing when they want. So chance everything don't change now. That time four o'clock, next person they wait make four o'clock reach come wait television, television. now now pikin wey tell you say no i no wan sleep i wan watch get one cartoon when i wan watch the time for the cartoon never reach i wan watch am before i sleep so many things don change those of pikin go see elder they go kneel down greet am they go bend down greet am now pikin go see you go ask you hi uncle hi so very soon now even children now dey call their parents by their names and the level wey things don dey go be that so na we ask say wetin be the difference wetin una fit say be una see say na be this big difference wey mean say e come dey now between pikin wey we dey born now and that time wey dem born us then we carry come on and follow chook mouth put kule kule mouth just dey look like yes e get something wey i wan if i get question wey i wan ask you yeah. maybe i don't know whether winifred go experience am but me i experience am well well yeah. that time when we dey grow up when we dey very small we dey primary school that time we never start school sef we dey early in primary school if somebody wan do birthday mm. the the food wey dem go serve Mm. they go put am inside one tray, tray. Mm. one big tray mm. i don't know you you know experience am yeah, you be small picking. who tell you <laughs> They can't rush that food Then they fit rush wait no be even matter of rushing They go you go sit down you go stand down round the tray yeah. all of you go and wetin na how na you dey chop am with that that time. Eh, eh, na with hand na no, we can you This time you you you. When eh? everybody dey eat, everybody go dey hide the meat. If you eh? if one person wan mistakenly, you go just oh, hold it. <laughs> Eh, wetin wan do so? Only. So, but really, life don change. Eh. This life don change completely. Oh. and uh, for me that time it was fun. in fact in fact we they look forward to birthday that time. Yes. we dey look forward to birthday wey be say. na two hand your carry before you go i come from home sef wey my papa dey celebrate birthday that time. Mm. so every birthday we dey look forward to as you talk am now. Mm. so you know say this age dem dey call am jet age or computer mm. age and true true we begin of um, olden days and beginning of nowadays wide gap dey between them you know mm. say then we get parents say they go say uh, my father my father my papa go tell you say rod await a foolish time all the quotation wey i know sef to discipline children na my papa hand all the conditions eh, inside bible to discipline <laughs> na my papa mouth head eh, dey hear am <laughs> even me come be like say na me read am myself na my papa go say go tell you say according to william shakespeare ingratitude buys harder than the gold of winter na there be my papa you know true true o oh. plenty dey no when your country say uh, some uh, foreign organization or country you say violence against children you go dey wonder say which violence no be this violence. when dey use <laughs> train us when dey <laughs> my father papa go say run away say foolish time na the thing wey dey na the way na the thing wey dey spoil this world. Mm. exactly so everybody you know you maintain you know at times sef eh, your parents no go even beat you sef na look dem go take look you mm. you go know wetin that look mean mm. you understand mm. in terms of breathing o and true true na wetin we take grow up like for my papa house everybody starting from the junior one as you take the senior you must greet in the morning mm. mm. if you wan report to my papa that time say maybe junior one greet or dey keep malice with you because you correct am on anything the next first thing wey my papa go go talk say he greet you in the morning this morning and make you talk say you no greet you hey that na another gbege so so many things dey and you come even dey say back the, in those days too we get parents too wey dey moral wey oyibo go say dey mm. moral mm. you say that time you no dey really see parents wey be thief abi mm. e dey dey rare e dey dey one that is why then o oh, you go see person steal or something na community thing wey dem mm. come tie uh, this thing round the waist o share dey eh. share ma dey mm. sing uh, share round the waist or e neck o kon run charcoal because that kind of oyibo say na oddity e rare you know dey see am so most parents that those days na parents wey dey moral you understand wey dey upright mm. and you come see say in those days too the way to raise children no be only one parent dey raise raise children, raise children na yeah. community you see say person now your your uh, your children e dey outside e dey eat fish because that one na e dey mm. na still e still na mm. you see another and you no be you give am the fish another family go ask am say because dem fit say that time children wey dey eat fish na still e still na mm. Now when wayward child go just carry feed dey eat you see parents another mother go ask am say where do you give you who give you where do you see it you don begin dey panic and na so he go hold him hand mm. drag am come house come meet him him mama say mm. see o see where i see your pikin dey dey eat fish mm. ask am eh you see fish na slap gboza your first husband where you get fish you know those training and that is why you see say say we no dey see those kind of things wey we dey see. we no dey see am again. all this. pipo wey be boko haram hmm, bandits or be terrorists na parents eh, eh, born them. you come dey wonder say how their parents take raise them up do you understand hmm. in those days wey we dey talk about community dey take care of family e no dey here again somebody go even see person's children say e go throw away for you say e no hmm. concern am e and you go even correct am sef you go even talk like the parents go point out you say wetin concern you you go see say for school today eh, teacher go beat pikin parents go follow am go school exactly or even the one go harass the teacher get position go carry army carry air force carry tops come go harass the teacher no in fact the the situation e plenty if mm. you wan compare children of nowadays and children of olden days you discover say na wide gap wide gap dey in between you even see say children of now of those days that time dem dey dem like to dey read book mm. everybody i don't see anybody wey not read book o. Oh. you wan like one day your own pay setter eh, dem book they sell pay mm. setter exactly miss and boom. mm. james hardly chase you mm. go bury your head you dey read novel you understand it's well for the men sir. for the boys because they want to use am take dey letter um, if eh. even if a love letter mm. you are the only cockroach in my ah, family. Mm. people don't read that only dictionary sef <laughs> exactly you trust dictionary you see mm. all these love letters. so that breeding culture e dey in those days but now na internet mm. na mm. internet na internet yes google don make life so easy google don make life facebook you know social media children of this day dead day children computer children you know they no bother about those things we just see children of nowadays eh na ajebo na because mm. children sef we go even shout for our parents go you know, dey cry mommy shouting at me mommy shouting at me. you see so these things wey you talk now mm. some of the things wey we experience mm. in the mm. past mm. if you see some of them now mm. and maybe you tell your children He could ask you waiting be this one mm. waiting wetin be this one for i don't know if you understand what i'm saying mm. and another very terrible thing with me i feel say the fault na from us mm. we be parents now because the way we then train us that time not no be the same way we bring them. we bring our children up yeah you understand mm. and just as you talk if you talk negotiate. child rights mm. child abuse mm. child this mm. child that does it mean that uh, our parents wey beat us that time wey be say our brain mm. dey reset dem no commit any crime mm. for me this part of the problem wey we get for our hand in this world today mm. and part of the reason why every unthinkable things dey happen now mm. is na part of it na all these. Uh, right, right, right, child, right, child mm, abuse thing. Mm. Now, I see one video the other day. Mm. One that girl cannot be up to five years mm. for school. People like say, I don't know what happened. The parent, I don't know. I'm, um, I don't know whether I see the video. The I don't know what happened to the girl. They maybe they just school down. They school down. This girl scatter everywhere for the classroom turn every table upside down. Mm. Na him somebody come talk say and ah, dem no fit beat dis guy na if dem beat am now government that's for abroad o <laughs> say if dem beat am now somebody come dey talk say make come try that one for nigeria. And you know say <laughs> for this pampering na you go see children nowadays sef eh, teenagers na dem come dey eh, commit suicide part. Mm. Mm-hmm. because dem wan feel according to psychiatrist wey we even uh, interview abi to read that time he talk say dem wan feel high dem see say na hype say mm. dem kill themselves in those days who dey kill themselves if children vex so much you go go eye for corner dey mm. suck and make dem give am food make e no eat the slap wey papa go give this one wey you talk this one wey you talk say make dem give am food make you e know i try am with my <laughs> mama one day him scold me i come vex say when he finish cooking i come vex say i no dey chop my mama say you dey vex for my food mm, na that hunger go kill you <laughs> like na <laughs> wetin mama tell me be that o so him dish the food keep am inside him cupboard when the hunger don nearly kill me nobody tell me before i go carry am go chop. you get say the food children of na those days dey go kneel down greet their elderly one but where these ones dey go even dey greet you high. Mm. ah i i don dey that kind of situation before i don dey that kind of situation before that time when I really go my mama house go dey stay. My the one wey I senior go call me by my name. This mm. one dey go dey vex me. Winifred eh. The one wey you senior am. Mm. Do time. I go tell my mama tell your pikin make They call me sister Winifred. I no be mate na person mate dey dey call <laughs> call my name. I say one other thing again You go dey call me good morning. Make you tell am eh eh eh tell am then say I be oyibo Mm, why you go dey call me good morning winifred make you call me call greet me by our native name by mm. our native greeting mm. tell am o you know say me i get agros like that i don just <laughs> na up i just dey look if i dey talk back <laughs> on go e so okay abeg if that one go make you dey happy you go dey greet me in the morning and true true you go say but e still dey pain me sef say because e no dey put sister winifred because im e, im e mate go dey there as na mm. me e wan use dey fall talk say i be oyibo wey go dey come you know those kind of things so sometimes eh, you need to uh, uh, discipline tell people say mm. this is the right thing to do mm, mm. although for wetin we dey talk child, is not um, as oyibo dey talk say no be all bad bad things mm. there are things wey children of nowadays also get wey children of uh, those days, those days no get one na boldness smartness it's true now this you know say they are very bold. i i disagree with smart. you talk but i disagree with you. no it's true i disagree they, with you. i know say because of the school where they go they speak english mm. and their english dey most of the children nowadays they mm. flawless mm. why we children of uh, in those days do you understand. Mm. yes you know i tell you say reading culture. Hmm. yes but that kind of sharpness. See, um, because of maybe the way our parents they raise up of us e You too today like that Not be say we dey timid o but but e no like that unlike children of nowadays dem They sharp eh, dem smart like for instance me and my friends we they at the be people. we gonna talk about uh, school about eh, uh, you know if you read literature for school mm. some of the books will be read read like Kole Soyinka Ile Ajijuwe mm. we just talk uh, so long a letter you know mm. we just we gonna talk we gonna say ah I don't know when we they talk when we even talk religion. I can say, ah, don't say sha, all this literature. No, no, sir, which literature they read? They read yeah. Now my friend come and check and say, yes, in those days we use but but you notice something say, sure of nowadays they write better than us. I say, I did not know, <laughs> not true. they write better than i still disagree with you I agree. make no, i tell you something make i tell you something no worry we go come back when we come back the when are reasoning people our soup dey come fire we dey come back we come back we go we go trash this one the one i say i disagree with you and we go come back we go come back. everyday tori we dey make sense people now wey from where eh, Kule for example na dey okay na me dey talk that time now. Uh, <laughs> eh, continue. I say yes I said uh, wetin I dey talk before we drink our water. say uh, children of all today disadvantage no be say now all uh, every time children of uh, in now olden days just get past. I say mm. but now the children of now they still get advantage more than children of now. mm. I say one of them is smartest boldest like for instance now for the school wey dem dey teach you know say most children, uh, parents of nowadays, even if they poor, then they like to carry their children go better school. Mm. Mm. mm. And you know, say all these schools, even give it to them. What thing they always they teach now how to all this spoken English, oral English. Mm. So you discover say true to children of nowadays, and because they can they can articulate, mm. they go feel express themselves. It, that one they give them boldness. Mm. Because see children nowadays, they are not timid. me... They will tell you, I mean, it's, that is not how it's done. Like for instance, my neighbor picking that time, and I said, Auntie Winnie, Auntie Winnie, you didn't come your own very well. I said, Shut up, I mean, am not your mate? <laughs> do, you, do understand? So you discover, say, oh, like the way we were raised up like that, mm. that kind of fear, that kind of timidity, mm. they a little bit, oh, I don't say not all of us will oh, mm. get them, but not children of nowadays. Children nowadays, because then they expose. Mm. know, say, no internet that time. Mm. children of nowadays, they even carry your phone, Say now go, they play games. You submit they play game for phone that time. No we not even get gsm no so because of this this this uh, exposure wey children nowadays get if they give them that kind of boldness so because they can they can fit articulate very well you understand so unlike waiting. so now i talk say if you still compare them again no be just not be just disadvantage alone i agree with you say no be i agree with you say no it's not all bad it's all bad now but wetin i want talk say mm. if you look at our time mm. and older generation, mm. I will say more than 90%, 90%, if not more, mm. go public school. Mm. They know. Private school. They're no good that time. And it's all about having the opportunity. Mm. You will see that you will notice that by the time these people that we are talking about. I'm not talking about the children nowadays now. Mm. I'm talking about maybe our generation and older generation. Mm. By the time they graduate from school and they have the opportunity to express themselves, you will see that brilliance in them. It comes out. You know the one that go to school. But, eh? Now from when I see this morning. No, no, no. I know, I know, I know. And you know, sir, just like what you brought out now, children mm. of of in those olden days, they had that uh, theoretical brilliance why children of nowadays have uh, eh, analytical in terms of morality it was better in those days Not true. these days too much exposure to the internet although it has its own benefits it's having negative effect on children of these days children of these days no they try for half choice. they are Not lazy true. and disrespectful very, very true. true that's what we are saying very we true. are saying parents overpamper them that is why most of them are into drugs it's true. just okay, what i just what i said mm. now say say the way they bring us up or they mm. train us we we no train our children like that mm. and, be, and before you know it they will tell they will accuse you of uh, child abuse say you dey violate the right of the child you know these are things wey be say don scatter. Oh. mendibulus thank bulus, you so bulus. much thank you you chook mouth for our tori today you say na drugs dey cause all these things the parents are addicted to drugs and the pass and they pass the same to the children True breastfeeding. <laughs> <laughs> no, but really, but really, that's uh, our time. Mm. Only hear issue of uh, this uh, drug now. No, no issue Only hear say ah, boys just smoke like, anyhow. Who let us on something mm. that is is is they bad, is they bad. The eh, children of those days, those days, mm. where we grew, uh, where we train mm. like this with morally. they no come fit impart that same truth for their They are just see same people because I not hear some of my friends say no wetin e go through how im papa and im mama take train am e no wan make children face that one i say e so your your own training e dey that bad say you say you no wan instill like your own you understand to them mm. say you go just dey advise You know nowadays say okay you you you just dey advice and they go lis ten to you you understand. you know i don't know you i'm sure una see this the video so you don't know we, we just look at that one for example mm. what that boy will turn out to be in future mm one boy will be say the you say mama do drugs He come dey slap him no no be that one you see that no one, be that one. that one i don see that one that one wey be say the man give am uh, beer mm. come put chain for him body thirty mm. million down so tell me if dem no caution that boy, that boy tell me wetin that one go turn out to be in hmm. future i don't know whether you dey understand what i'm saying so so many people wey many people go public school that are doing well now na it's not it's not about the opportunity say you send your children go public school say dem dey exposed say dem no say dem dey sharp no mean say we should still no we no go still instill discipline no, in them. no that one see, i'm not saying i'm not saying say make dem no instill i'm just we dey compare na children mm. nowadays mm. i'm not mm. saying well children of nowadays as compared to children of olden days you know say i first talk say no be all disadvantage no be say children mm. uh, olden days just get all the advantage mm. but see the only thing about children of nowadays in these terms of analytical thinking. Mm. mm. And because you know now, then they go private school where they mm. teach them, so then they speak in English. Mm. And you know, a situation whereby child go feel express himself, they give her that boldness, they give her that self confidence. You understand? And it's true compared to children of olden days olden most times. the confidence which children nowadays get, you cannot fit on say kunle abeg. Me Yeah, you will not get that confidence in those days. I agree. Because they, they can express themselves. Mm. You see, small child will tell you, say, no, no, that is not how it's done. That is not how my like for instance, my my late friend that time, when would they serve for Port They stay with his you know, sister. This, this thing when you his eh? sister get two children. I never finished two children. Yet. Eh? Two daughters or oh, some but as he just they grow up that time, oh, they were she not even reach five years old. Oh. One day like that, they just look at me and say, oh, I want to ask this one question. Now that one person, okay, ask me. Auntie Faith, oh, i think they notice you say since wey dem born am you they stay with my papa house you dey eat my papa food you dey eat drink our water you go even lie down you just say they tell am o oh, <laughs> lie down for abeg this one na my papa house when you go go your papa house he just <laughs> ask like that the now. Okay. So if you can imagine at that age, you can see in level of oh, okay, level. If me and you will fit tell tell auntie when they tell you say you not go go your papa house. See, you see this so thing, eh? when she can't even tell the sister, the sister can't even like they beg and say, if let's say and I'm tell Lambo, you just say na person tell Lambo that kind of thing. Say, I don't tell Lambo. Oh. I go tell Lambo that kind of thing. Because oh. this is so uh-huh. right too. This right too, this right too, because mm. that, that time, eh, you to talk to your parents, with the fear. Eh. na i wan eh. talk now na the thing wey i wan talk oh, now be that na the thing wey i wan talk now be that you only you only parents again na the thing wey i wan talk that alone dey that confidence o na the thing wey i wan talk now be that you see if na the hand wey the parents no no we parents eh, unfortunately we no fit instill no no be the hand no no be the hand no be the hand part of the problem mm. part of the problem wey um, parents no go fit go all out mm. to discipline their children mm. na all this nonsense child right uh, child abuse. for example that woman wey put pikin for water Because the thing is not situation themselves. That one dey bad. A good one. Put am for hand to hand. That one dey bad. No, which papa? Your papa show you that way. No, no, that one dey bad. No, that one dey bad. Exactly. That one dey bad. Oh, that time ba. Some parents don't understand that time. Oh, no, you see say. Some parents don't understand. Oh. No, they don't do am. No, they don't do am. No, they don't do am. They don't do am for me. They don't do am for me. The only thing wey you go do is oh. besides that you serve punishment or they beat you straight. I don't see where. Now, papa, if your if your matter don dey worse, you no even you do something so say you no no even fit talk to you you go just say you say you know when you come dey look sorrowful face you say you know wetin you do for me you say what do you you say just go your room pack your things and eh, go away. leave my house i cannot you know say i cannot accommodate a wayward child. Uh you know eh. you go your case serious. Uh, na so you go run out oh. go dey look for everybody make wife make papa i don't see your neighborhood now. nobody don ever carry wait na na wait na wickedness o. na dey grow neighborhood i don see oh. see where because get thick for food mama carry Harry Potter, Pepe, then I put on. No, no, wickedness. No, no, wickedness. People don't call it wickedness at that time. No, no, wickedness. No, wickedness. No, no, wickedness. My own are king. There's a way you can still. Oh, my papa will say, go beat him. There's a way you can still beat a child. Maybe say mm. in brain go set. Mm. In brain go dey reset, you know. But for you to now say mm. uh, you dey press an iron, iron or you dey no that one a wickedness. No, that one no, that one no. So why like I dey talk, why the no go fit um we still discipline her up because of this. even uh, when i even dey university sef that one's even good sef when our school ask to go on break i no go house so mm. my i go go go stay for my mama house so that i go see freedom wey dey do wetin i my mama go say ah, abeg go your papa house you get your papa house no be where you dey stay o oh. go your papa house make you leave me i no want to for where until i don tire i don so okay make i go when i dey reach house i dey just dey go i come dey beg my mama make my mama follow me i wan say I dey want you that time you come out to me. you come out, <laughs> you know why yeah na I see my half sister for road for street as my mother just the carry me dey go Then my half sister say oh you just you really know the kind of father wey you get Now you see make your mama follow bring you come because my papa don't deal with oh, travel he don't leave instruction say they don't allow you. <laughs> make you come make dem no allow you to enter enter house you you go make you go back there. so you really know the kind of papa you get na you carry your mama follow body. follow follow body. So my papa not your papa not leave message o say make nobody allow you enter house. You understand? <laughs> Now university o oh, university oh. So that kind of carry hot water no. No that one no that one no that one no follow. no go another our other <laughs> It's not tire me. <laughs> Our time don go. Our time don It is not tire me. What I was saying now nowadays now prefer than those days. I not condom. No, not those days. Me, ah, I prefer those days, really. Nah, I prefer those days. Because nah, really, days. see, what I tell you. All those the, days, crime not there like this. All the it day, but it not, it not, not be like, like this. this. All the vices where like you this. see now, all the vices where you see now, mm. now from the home. Mm. It starts mm. now because now failure now be, of the home. yes now mm. because mm. now because many children dey lack home training, training now yes. na the reason be that that's why they go dey well and you know say why... with the word wey kule talk when you go go outside another mama or another papa go tell you say you lack home training you know say na na na indictment on your oh, your family parents, be this yes, o oh. yes. you go even dey beg sef say abeg make dem no go tell your papa uh -huh. abi your mama uh -huh. when dem go tell you say you lack home training but nowadays children dem no care be like tell dem say dem lack care. dem go even tell you say you sef you no get home training dem go tell you back to your face. people, our time don go before we go eh we get our local corner for ground o when people dey sell matter mean say they wan for men give us although me say we get eh na na man eh send this one for us o the man say he don't tire for him wife oh. for we wan for am but one make we advise am eh we come ask am wetin the wife do now. say the woman lazy come dey fit join am o she no dey do anything for house she no take care of the children i also sit down they chop him food They don't go for compound dey fight na she they do everyday o oh. say the woman will pack her load go but still make we advise and say wetin he go do so now we carry am comot na follow us chook mouth put to wetin we wan tell dis man now make he dey enjoy am ah, or make he pursue the woman how una take am follow. Uh, well for me na two things the the man fit do mm. two things if no be say him sef don get agenda say maybe he wan get uh, pursue that one mm. uh, marry another woman two things he fit do and if he do am him marriage go settle one if the wife is lazy mm. hmm, make him try possibly talk to them. if you no change get if you get the means make him get house help for that. We go dey um, tidy the house mm. secondly say the wife they walk up and down dey dey do am ekoko for make you open business for that. make you open business for that. wey be say go dey go there keep on busy finish now. for me oh, those are the two things we need to do if the man get the means make the get house help make you open business for the matter don finish because you no go get time if you go your business you no get time say you wan go from one state to the other. you get time to dey do mama one say father one say na wey plenty you wan come tell me. exactly wey don already talk am like that and person wey dey lazy make you e also dey tell am dey talk to am There's nothing like talking to somebody Maybe if you talk and strike uh, strike and once stroke and use am this stroke and maybe the wife will be changed. make e leave that uh, lazy attitude talk. and na make e also open as really argue with people. so e go dey mm, busy. my brother you don't hear am o say abeg ah, no be to pursue am the solution No, then you try see how you fit take make am change how you fit open market for am anything you wey she go dey do so when she sit down for there na customers she go dey deal with no be only government come <laughs> then if na for the house own you get person wey say okay follow you They stay or maybe you fit employ when they come come to clean your house take care of the children so I go see the woman no fit do am so her peace go reign They talk say no perfect woman o you know if this one now go another one come you no know how that one will be the one that one will carry come you never know how many go sure remarry so the best thing na to just find solution how you take fit make this one work so abeg make you reason wetin we don tell you so think am see how you fit take manage the situation you hope say god go still help you give you wisdom to handle the matter say god too go touch the woman mind make she come out know say she don she no be small pikin again so they do that kind uh, thing for husband house we pray may God help you and so people you wish you people our time don't go as it is so the far they go tomorrow the same time when they come again join us again we thank bye Gary bye bye This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.